iyi mwumvanira ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bwakeye i washington dc ndi jeffrey mutagoma ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo mu burundi komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yatangaje umubare w'abaturage bazatora umukuru w'igihugu mu kwa gatanu abazotora bose hamwe mu gihugu ni abantu bashika miliyoni zitanu ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu n'amajana atatu na mirongo itanu n'umwe uwo ni Pierre Claver Kazihise ukuriye reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloise Bigirimana urakoze Geoffrey hano muri amerika abademokarate muri sena bariko bariko baraburanya perezida donald trump hamwe n'abamuburanira ejo ku munsi wa mbere bararangije gushikiriza uko biyumvira ku kungene biteguye kuzotora beza canke begeka ivyaha kuri Trump ni mu gihe bisa n'ibigaragara ko perezida Trump azokwezwa umukuru aserukira abademokrate muri izo mburano Adam Schiff yabwiye abasenateri bose uko ari jana ko vyagaragaye ko Trump yakosheje ko atagisigaye atari kumwegeka ko ivyaha ariko abashingwamanza baburanira Trump basaba ko yezwa ejo kuwa gatatu niyo sena niyo sena izotunganya itora rigamije kumenya ko yokurwa ku butegetsi canke akezwa amatora yo ku munsi wa gatatu ejo azoba ashingiye ku vyaha bibiri vyagirizwa Trump navyo ni ugukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite igihe yasaba Ukraine gutohoza kuri Joe Biden ikindi ni ukubangamira ibikorwa vy'abashingamateka umugera wa korona umaze guhitana abantu amajana na mirongo ibiri na batanu mu bushinwa ushobora kuba wavuye ku duhungarema abashakashatsi b'ubushinwa niko bavuze abategetsi b'ubushinwa ntibaramenya neza ingene uwo mugera uva ku bikoko ukandukira abantu ariko bibaza ko kubera amasoko amwe amwe mu bushinwa yandira hanze aho ibikoko byo mu ishyamba hamwe n'ibitungano bigurishirizwa ishobora kuba yarabaye intandaro y'uwo mugera gushyika mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu masaha yo mu bushinwa abo uwo mugera umaze guhitana bashyitse ku majana ane na mirongo ibiri na batanu abarenga ibihumbi mirongo ibiri bakaba bamaze kuwandura ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu wemese ryiteze ko abandura bazobandanya kwiyongera mu gihe ibipimo biriko birakorerwa ibihumbi by'abantu bitaratanga inyishu igipolisi muri kenya cashikirije ko abana b'abanyeshuri cumi na batatu bapfuye mu misunikano yabaye ku ishuri ry'intango bigako mu gisagara ca kakamega igipolisi kivuga ko abandi barenga mirongo ibiri bakomeretse inyuma y'aho banyeshuri bari barekuwe ejo ku munsi wa mbere ngo batahe mu mihana yabo ntibiramenyekana igihe iyo misunikano yatanguriye ariko umukuru w'igipolisi muri ico gisagara David Kabena yavuze ko amatohoza yo kumenya ivyabaye vy'ukuri yatanguye
Washington ijwi rya Amerika sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri malawi yaratesheje agaciro ivyavuye mu matora yahaye intsinzi perezida peter mutarika mu kwezi kwa gatanu sentare yisiguye ivuga ko ayo matora yabayemwo utunenge twinshi mu gihe cose yamaze iyi ngingo ifashwe inyuma y'ibirego vyarungitswe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yasaba ko ivyavuye muri ayo matora vyofutwa sentare muri malawi yategetse ko hatunganywa ayandi matora mu minsi ijana na mirongo itanu igihugu cya nigeria cyiteze kwakira imiliyoni amajana atatu n'umunani z'amadolari y'abanyamerika yatwawe n'uwahoze ari umusirikare sani abaca yatwajwe ikenye ni nyuma y'amasezerano yafashijwemwo na leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'akazinga ka jezi aha muri amerika nyine nk'uko abashikiriza amanza ba amerika babishikirije jo ku munsi wa mbere ayo mafaranga agarujwe ari mu mafaranga ya ruswa yibwe mu gihe hamwe n'inyuma y'ubutegetsi bwa gisirikare bwa abaca harimwo n'ay'umuhungu wiwe hamwe n'abo bakorana mu kwezi kwa cumi kwa kane bibiri na cumi n'umunani nigeria yatangaje ko yagaruje imiliyoni zirenga amajana atatu z'amadolari y'abanyamerika zari mu gihugu cy'ubuswise mu mahera yatswe umuryango wa abasha ubushikiranganji bw'ubutungane buriko burarondera kugaruza ayandi mahera yatwawe na abaca arimwo miliyoni mirongo itatu z'amadolari ziri mu bwongereza ijana na mirongo ine na zine ziri mu bufaransa hamwe n'izindi ijana na mirongo irindwi n'indwi ziri mu mabanki atandukanye ku isi
washington ijwi ry'amerika abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika barasambuye ikambi zibiri z'umuhari w'iterabwoba wa al shabab mu gitero bakoze mu bumanuko bwa somaliya mu kwezi guheze nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganji bwa amerika bujeje kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere inteko za amerika ziri ku mugabane wa afurika africome mu mfunyafunyo zakoze ibyo bitero zifatanije n'abasirikare ba somaliya mu makambi ya al shababu ya jamaane na jilibe bemeza ko bakoze ku buryo atamusivile yahasize ubuzima canke ngo akomereke amerika ivuga ko izo kambi zibiri arizo al shababu yahora iteguriramwo ibitero vy'iterabwoba ku basivile kandi ko batizeye mu- baziteye mu ntumbero yo kubuza uwo muhari gutandukira hanze ya somaliya nayo mushikiranganje wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yarabonanye n'umukuru arongoye leta mfatakibanza muri sudani ejo ku munsi wa mbere mu twigoro two gukomeza imigenderanire n'ico gihugu netanyahu na general abdel fatah bahran babonanye i antebe muri uganda
Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Ayo mu karere tuyahere mu Burundi aho urwego rushinzwe gutegura amatora ruvuga ko abantu barenga miliyoni eshanu aribo bazitabira amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu muri icyo gihugu Pierre Claver Kazihise uhagarariye urwo rwego yanavuze ko ruziga ku kibazo rwari rwagejejweho n'abahagarariye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi kirebana n'ibisabwa mu kwiyamamaza gusa akemeza ko umwanzuro wose uzafatwa uzashingira ku itegeko ririho inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu burundi turagezwaho na desire hatungimana muri ivyo bitigiri ntabanduka vy'abazotora amatora yimirije mu burundi abenshi n'abakenyezi urongoye uwo mugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu petero karveri kazihise avuga ko itangazwa ry'ivyo bitigiri rije ryisunga ikirangamisi c'ivyo bikorwa rero eh, abazotora bose hamwe mu gihugu ni abantu bashika miliyoni zitanu ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu n'amajana atatu na mirongo itanu n'umwe abo n'abazotora mu gihugu cyose hamwe n'abari hanze muri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri abo igitsina gore bashika imiliyoni zibiri ibihumbi amajana atandatu na mirongo umunani n'umunani n'amajana munani na batatu igitsina gabo nabo ni miliyoni zibiri ibihumbi amajana ane na mirongo itatu n'indwi n'abantu amajana atanu na mirongo ine n'umunani ibitigiri vy'abazotora mu matora yimirije mu burundi bitangajwe inyuma y'indwi imwe gusa umugwi seni ugirishije inama abanyamigambwe abo nabo bari basavye uwo mugwi gufuta rumwe mu mpapuro zisabwa abazitoza mu nama mpanuzwajambo z'amakomine kuko rutoroshe kuronka ubwo nagwo ni ugwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane urongoye umugwi seni avuga ko ico kibazo kiriko kirigwa ariko ko ingingo izofatwa itazozihindura itegeko rihari icyo kibazo turiko turashiga twarakibandanije mugabo ni ukubyumva neza iby'amategeko ategekanya ntituzobikuramo twavuze ko tuzokorosha ukugene bashobora kubizana mugabo amategeko ategerezwa gukurikizwa nicyo gituma uko twavyumviriye tugomba kuzobibashikiriza muri iyi nama yo kuwa gatanu kugira bavyumve kandi ko- uko tubibona twebwe twibaza ko tuba tuborohereje cyane mugabo kandi tugumye dukurikiza amategeko uko yanditswe kugira abazitoza bamenye ivyo basabwa bazoje mu matora atakarigangamuhogo bafise umugwiseni umenyesha ko utegekanya kuzosubira guhura n'abarongoye imigambwe hamwe n'abigenga imbere y'uko ino ndwi irangira kazihise avuga ibizihwezwa muri iyo nama twagomba gutumira imigambwe yose ishaka zo kwitoza muri ano matora y'uyu mwaka ko yoza mu nama tuzogirana kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya ndwi ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu vyerekeye imyiteguro yo kwitoza aha kandi twagomba no guhamagara abashaka kwitoza ku giti cyabo aribo bigenga kugira nabo nyene muri ino minsi ine bimenyekanishe kugira bazoze nabo nyene muri iyo nama ica kabiri kizoba eh, cihwezwa no kwerekeye ibimenyetso ibimenyetso bamwe n'abandi bazokoresha mu kwitoza umugwiseni uvuga ko utazotamba wirorera mu gutunganya amatora yimirije urongoye uwo mugwi akavuga ko yiteze abarorerezi benshi baba mvamakungu canke abo mu gihugu hagati kazisi akavuga ko hari abamaze kumenyesha ko azoza kurorera ingene amatora azogenda mu bisanzwe ngira ngo abarorera nibo babisaba twebwe n'ubu turabarorereye mugabo eh, hariho eh, bamwe bamwe umenga bamaze kuvuga yuko bazoza cane cane abo mu karere hari inama zitegekanijwe tuzogira eh, muga mukamenya yuko mu kuza kurorera koko ari ibisabwa uba indorerezi yo ngaha uba mvamakungu bose barafise ibyo bisunga kugira ngo bemererwe kuza kurorera ni ukuvuga rero eh, tubaza kuba ariko biriko biriko biraza ko abasavye nk'inama tuzoraba tuzogirana inama hanyuma tubone ko koko bavyipfuza hanyuma bazoshobore kugira ngo eh, bakore ico gikorwa ku rutonde rw'abazitabira amatora y'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubwamwo abarenga ku bihumbi majana ane mirongo irindwi na bitandatu bwa kabiri haza intara ya gitega iharugwamwo abarenga ibihumbi majana ane mirongo ine na bine ku mwanya wa gatatu naho haza intara ya ngozi iharugwamwo abarenga ibihumbi majana atatu na mirongo icenda na batatu
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ikibazo cy'umutekano w'impunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania mu nkambi ya nduta zifitanye n'abaturanyi bazo ntikirakemuka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania aravuga ko izo mpunzi iyo zisohotse mu nkambi zihura n'ibibazo bikomeye harimo no kuba zakwicwa umva uko zimwe mu mpunzi ziri aho muri tanzania zabibwiye james jovin umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera muri icyo gihugu basohoye mbona abantu bakwikuza nyine badukikuza ari abantu benshi bafise ibipanga n'ibihiri mvuga ati mama turanyariwe none bose baze gukora iki basohoye kuri wa mugabo wanjye wa mugore atavuga ati nuyo uyu mugabo wanjye nyine buca mbona batanguye kumu- bamutemye igipanga ca mwenaha eh, mu mutwe ndetse mu buhiri bwa mwenaha basa baramubwimbagura nyine bamutemagura ndavuza induru ndaboroga twe n'abo bagabo bwabo ndavuza induru ndavuga ati none kabasha muriko mumuhora iki ko muriko muramutemagura nkuko ngo nijoro ngo yatwibyiba mukara mvuga ati none nijoro ko tutazi ino twebwe twagiye kurya umusozi wa hariya hirya tuja gutora uguswa none twarazi no twebwe ngo n'uyu nyene n'uyu bamutemagurira ibipanga bamutemagurira ibipanga nane mboroga wa mugabo wiwanje asavuga ati je ngaha niho muriko muranyica n'umugore wiwanje turi kumwe ngaha je kwe nuko muranyica nabi niho wamuhaye ati yavuga ati ngo ubu nyene nguze ngaha ngo wicare ngaho Ca ndicara aho bamusize nyene amaraso ariko arava ndamuhungura ndamuhunguye ndamuhunguza igi- mugenzi w'iyo kanga bampaye iyo kanga ca mbona yuzuyeko amaraso ca ndayitayo ca ndiyijira uko n'ivyombo n'amasuka n'ibintu vyose ca siga ndamuryamitse ngaho ukuboko bakuvunye iki- ku kuboko k'ububafu bajonjaguye bavunye bacavuga ati niwicare ngaho urabe igifo c'umugabo wawe muvuga ati mungu wangu nimumfashe mungirire ikigongo je ngaha ndamaze gutumpa awu namubure munyice dupfe twese kubera uwo niwe yandonderera niwe ya- yasenyera niwe yankorera utuntu akafasha tugafashanya none je mwaba bana ndose ndabarira gute ndindumu batavuga ati ngo ubu nyene ngo duhumuruke dusanga wahise niko kucanza maze kuza kanda ndiruka ku gipo- kwa sevude zone sevude zone ndabimubwira asavuga ati ubu nyene nimwiruke ku gipolisi twari kumwe na mwenyigiti ndagenda ku gipolisi ca ndabibasigurira basa barampereza basoda tujana twaragiye tumaze gusohorayo turaraba wa mugabo turamubura barazomera bararondeza ivyuma baramubura twatoyeho ubuhiri bwo bamukubitishije ibihiri bitatu vyuzuye amaraso duca tura- bara- ca- barambaza ati none mu- abo bahawe urabazi mugati yego ndabazi naho baba ndahazi gusa bavuga ati dutware bagera abapolisi indwi na jewe n'umuzungusungu jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanje afungiwe bamaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya canagirane barampiga bagomba kunyica ariko kimwe gusa muri abo bagomba kumpiga kunyica muri uwo- mumwe aho hantu ndari ndagiye gusenyera haciye haje umwe arambwira yuko ntuveho nyaruka ndavayo n'ingoga twaciye duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwaye stoma kubera ndayirutse kuri icyo ndosaba kubera ngiye gusenya nkura n'ingorane abagenzi bakamererwa nabi canke nanjye naho nkirukanga usanga ndagwaye icyo ndosaba kwa kweri boduha impimbabura hari abandi nabo kwa kweri bagenda kurondera imfungurwa badusanga bagiye guca ingero mugabo bagiye guca ingero ukadusanga bafatiwe hehe mu nzira barabatswe canke abandi nabo ukadusanga barishwe raba nka un canke na leta ya tanzania bakaraba ukuntu bobigenza kuko impunzi turaherera hehe nyuma y'inkambi ushitse nk'ahantu nyene uvuga ati uriko urasenya watanguye nko gusenya bona baragize nte barakubujije ngo ntubu umugira ntuguma wasenyera nk'inkwi bakakwirukako benshi urumva bifashe nk'imipanga nawe uca wiruka kenshi tugataha nk'udutahanye hari n'igihe kenshi ushobora nko kuja gusenya babafashe hoho ni inkoni nta kindi kwera jena mbere ubu sigaye ntinya no gus- no kuza gusenya ndashobora no kurara ubusa n'ukuri bivanye n'ikibazo c'inti ninaja mw'ipori mbuza abantu benshi tujana ni ya ngorane cico noba naciza kwera iwe bakwiye nko bakubagisha inama banatutwaraje ngaha ntitwaje ku mahoro bakwiye nko kubagisha inama hamwe nyene twokumvikana twese tukitwa nka bamwe hamwe ubonye uwundi atavyo kuvuga ngo urya n'igikoko canke urya n'igikoko ca- urabona nk'abaha kenshi baca bavuga ngo tuba twabatwaye nk'indimiro tubagisha nk'inama nyene twese tukumvikana hamwe atavyo kubona naka ngo urya ah, ngo kirya ngo yango n'ivyo yankoreye
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms arasaba ibihugu kudafunga imipaka yabyo mu rwego rwo gukumira abantu bava mu bushinwa kubera virusi ya korona abagera ku bihumbi cumi na birindwi bamaze gufatwa n'icyo kiza kimaze guhitana abantu magana atatu mirongo itandatu mu bushinwa inkuru ya liza schlein uri i geneve mu busuwisi turayigezwaho na venuste nshimiyimana bimwe mu bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika australia singapore n'ibindi byinshi bikomeje kubuza abanyamahanga baturutse mu bushinwa kwinjira ku butaka bwabyo mu rwego rwo kurwanya virusi ya korona umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima tedros adanom gebreyesus yatangaje ko abantu bagera ku ijana na mirongo itanu n'umwe bari mu bihugu makumyabiri na bitatu banduye iyo ndwara umwe muri bo ikaba yaramuhitanye yavuze ko uwo mubare w'abanduye udakanganye cyane ku buryo nta ngamba zikarishye zagombye gufatwa
nta mpamvu yo gufata ingamba zibangamira ku buryo butari ngombwa ubucuruzi n'ingendo turasaba ibihugu gufata ibyemezo bishingiye ku bimenyetso bihamye oms yiteguye gutera inkunga igihugu cyose cyifuza gufata ingamba mu cyumweru gishize oms yatangaje ko virusi ya korona ari ikibazo cy'ubuzima cyihutirwa gihangayikishije isi yose kandi ishyira ahagaragara ibyemezo bigamije gukumira no gucubya ikwirakwira ry'iyo virusi tedros yongeyeho ko iriya ndwara yafashwe nk'ibangamiye isi yose kubera ko hari ibihugu bidafite ubushobozi buhagije mu buvuzi ku buryo bishobora guhangana nayo kimwe mu byemezo byafashwe na oms ni ugutera inkunga bene ibyo bihugu ikindi ni ugukaza umurego mu gushaka urukingo n'imiti yayo kimwe no kurwanya impuha n'inkuru zigamije kuyobya abantu review preparedness plans kongera gusuzuma ingamba kureba ibikenewe n'abagomba kubishyira mu bikorwa gushyira abarwayi aho bagomba kuvurirwa no gukumira ikwirakwizwa icyangombwa ni ukwitegura si ugushya ubwoba tedorose yarangije avuga ko ubufatanye n'ubutwererane hagati y'ibihugu byose aribyo bizatuma virusi ya korona iganzwa ati buri wese nashyiraho ake hakabaho gukorera hamwe ikwirakwira ryayo rizahagarikwa afurika ikomeje gufata ingamba zo kurwanya icyo kiza ibihugu bya etiyopiya kenya na afurika y'epfo nibyo byakira abagenzi benshi bajya cyangwa se baturutse mu bushinwa dr ambrose talisuna umujyanama wa oms mu byerekeye kurengera ubuzima muri afurika avuga ko basabye abayobozi b'ibyo bihugu uko ari bitatu gufata igipimo cy'ubushyuhe bw'umubiri ku binjira bose wemeshe kandi irateganya ko ku bibuga by'indege hashyirwa ibyumba byihariye bivurirwamo abafashwe na virusi ya korona kimwe n'ibitaro bibagenewe nibutse ko kompanyi z'indege esheshatu z'inyafurika zitwara abantu zajyaga mu bushinwa zirimo royal air maroc rwanda air Kenya Airways zahagaritse by'agateganyo ingendo ariko Ethiopian Airlines na Air Algerie zo zatangaje ko zizakomeza kohereza indege mu Bushinwa zititaye ku kiza cya virusi ya corona. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
muri leta ya ayowa hano muri leta zunze ubumwe za amerika ejo hatangiye amatora y'ijonjora ku bazahagararira amashyaka yabo mu matora yo ku rwego rw'igihugu ateganijwe ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi na kumwe muri uyu mwaka leta ya ayowa niyo yabimburiye izindi muri aya matora y'ijonjora bamwe bakayafata nk'atanga ishusho rusange y'uko amatora rusange azagenda muri amerika ndayizeye john ni umunyamerika ukomoka mu burundi akaba amaze imyaka makumyabiri n'umwe atuye muri leta ya ayowa naraye mvuganye nawe ku murongo wa telefone mubaza uko ayo matora yiteguwe muri iyo leta nka jewe muhira iwanje haheze amezi atatu bajya batazira ba voronteri bajya bitangira guserukira abariko barimamamaza gutorwa hano muri siteti ya ayowa abakorerabushake abakorerabushake yego bamaze iminsi badodora muhiri wanje bacana cana ko bazana ziriya karita zo za invitasiyo urabona ko baza bafise umwete bafise igishikaco kuja umuhana ku muhana bakwibutsa gutorera ko naha nka jewe ahondi ni naho nagenda n'amaguru kiretse ko hakanye ni minota itanu yonyene kuri siriho aho bavuga ku navuga ko ari ibiro bya bikuru bya nka kujya ku iwacu kwa aho musitantera bakorera inzu mberabyombi yego
amakuru arimo tugeraho ahangaha aravuga ko bigaragara yuko hiteguye umubare w'abantu benshi kubera barimo gutegura ahantu hanini ugereranije n'ahari hasanzwe hakorerwa hari ibimenyetso bigaragaza ko ubwitabire buri buze kuba bwinshi cyane rwose uri kuraba ukuntu bacana cana ko batanga amainvitasiyo mbere na posita iyo ugiye kugura usangayo amainvitasiyo menshi ubutumire ni bwinshi kandi nanjye iyo ndi kuraba televiziyo ndabona ko abantu babirindiranye igishika cyane rwose hanyuma kandi urabona yuko abanyagihugu n'aho tuba turi ku kazi usanga arizo nkuru baba bariko baraganiraho icyo nakubwira cyo uko ndi ndabiraba abana banyamerika ba hano muri siteti ya ayowa sindi buvugire iyindi siteti kuko nta yindi naca kuvugira ntazi ibiberayo ni ukuri haba no mu masoko ugiyeyo nka worumati bakwakiranya amafaranga y'amapuro zo kuguma bibutsa mbese navuga ko uno munsi ari umunsi ukomeye muri ayowa ku baturage baca gutora tuvuze kuba muri diaspora bahari hari umwihariko wenda w'umukandida bavuga bati turatora runaka cyane cyane ko ubutegetsi buriho hari ibintu bwagiye buvuga cyane cyane bibangamiye ingendo zaba iz'abasura amerika cyangwa se abimukira bahatuye hari umukandida w'umwihariko cyangwa se ingamba z'umwihariko abantu bo muri diaspora bafite bagamije muri aya matora wasangiza bumva ijwi ry'amerika
ego biratandukanye n'igihe ah, b- batora um- umukandida ah, tuvuge nk'amatora kuri trump abo muri diaspora bari bafite igishika cyo gutera umuperezida uri ku ntebe ubu ariko ubu ah, sinzi ikibituma ariko abo muri diaspora benshi dukunze kuganira baraha- barahereza amahirwe beni eh, bakavuga ati icaduha beni agatsinda inkumbure yaduhindurira byinshi kuri ko uwa- uri ku ntebe ubu Trump ariko akenshi naho tukavuga ati abandi nabo bakavuga ati oya Trump nawe naho aza a- avuga a- a- akankamira abanyagihugu atariko nawe ku, ku bihugu byo muri Afurika nawe a- a- nta- ntabwo abifise ko eh, i- i- igishika cyo kuba yakigirira nabi nk'akarorero urabona historia dufise avuga ati bariya baperezida batangiye ubwa mbere bagiye bavogera ibihugu byo byo muri afurika ibihugu byo muri aziya nka nka hariya muri ah, mu- muri libiya afghanistan mwagiye mubibona byagiye bica mu makuru atariko naho bya- byagiye bigenda uko ubu u- trump wewe afokesinga ku bintu byiwe bimureba hano muri amerika kuriko gukurikirana ibiri hanze y'igihugu ca amerika turagushimiye cyane rero kutubwira uko bihagaze aho ngaho muri leta ya ayowa urakoze cyane ugira umunsi mwiza namba inshuti mukomeje gutega amatwi ijwi rya amerika amakuru yacu y'aka kanya ntaha tuyasubikiye tubashimire mwese ko mwahisemo ijwi rya amerika tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira umunsi mwiza
Step on this one. You did hypnotize me, but you dance for me. You don't want give nobody else up for me. Nah, nah, nah. I don't see your ways, but I know say you carry. Uh, that big body bend, yeah, I know it's all for me. She lady, my Shariamo. She the queen of the dance. Oh, my Minaro. The way she dance, it tire. Now she get it fire. In my heart desire. She make a bad boy one retire. Hey. When you knock it the beat, when you knock it the beat, touch up Beyonce. I know we just met, but I want to make you my fiance. In a song, we Aisha. Yeah. Ain't girl from Abuja. Ah, you the boss, my medulla. Yeah. On top of your suya. You the hypnotize me, but you dance for me. For me, yeah. No one give nobody else up for me. Nah, nah. I don't see your ways, but I know say you carry, carry me. Uh, that big body bend, yeah, I know it's all for me. All for me. Oh no, oh no, no, yeah. Somebody got it, popo, popo, eh. It's a murder on the dance floor, dance floor, oh, yeah, yeah. Got everybody falling in love, in love. It's a man down, man down, she a killer, eh. Oh my God, eh, Adisto. To my jam, they go dancing calypso. All the posh posh girls for the disco. All my directs when the beat go. She the wine for my lico. The girl them they call me Papito. From Murutala to Heathrow. All my people they jam to my singles. When you knock it the beat, when you knock it the beat, touch up Beyonce. I know we just met, but I want to make you my fiance. In a song we Aisha, yeah. Ain't girl from Abuja, ah. You the boss, my medulla, yeah. On top of your suya, you the hypnotize me when you dance for me, for me, yeah. No one give nobody else up for
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda